by'amerika turashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo by'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere tuyahere mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho abarundi barenga magana atanu basaba ubuhungiro bari mu nkambi y'agateganyo ya sange teritwari ya uvira babuze aho baba bitewe n'ibihe by'imvura nyinshi yababujije amahwemo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira yarabasuye asanga bari mu bibazo bitoroshye bamwe muri aba barundi usanga hari abarara munsi y'ibiti abandi nabo birundanirije mu gihangari gisakaje igishitingi niyo nkuru venansiya amaze ukwezi kose ageze muri sange yaje gusaba ubuhungiro avuye mu ntara ya kibitoki agaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo byinshi aho bakambitse munsi y'ibiti uko tubayeho nk'ubu imvura iguye turahagarara tukabura iyo tujya n'iyo tuva ugasanga utuntu dukiza turatoseye abana bakatwemera turabasasira mu biziba tukaraba ukuntu tuvuga ati turebe ko twakurumva turi mu buhungiro kweri byiza rero ni nk'uko mwebwe ababyeyi twaje twisunga muraba icyiza mudukorera
muri abo barundi harimo abamaze amezi abiri bageze muri sange abandi bamaze icyumweru bahageze nzoyakira leopold avuga yuko uku kurara hanze gushobora gutuma bibasirwa n'indwara urabona uko bimeze ukunyura uhabona twara ukunyure ku mbuga nta kirago dufise nta kintu twifuka turatumeze nk'impene imvura iguye duca duhagarara ku nyene ntabwo twinjira mu nzu aha abadamu ngaha baba babyigana nta nabo bakabura aho baryama nabo nyine uko nyene twese tukaba duhagaze ku nyene imvura iguye ntabwo tubona iyo tuja bene mapangu wabugaye duca duhagarara munsi y'igiti tudase duhagarara imvura idukubita duhagaze ku nyene ntabwo tugira icyo twifuka ntabwo tugira n'icyo turyamako turara ku mbuga igaragara ukunyene nta nzira tugira nta kintu na kimwe dufise turara ukunyene usibye ibibazo byo kurara hanze bafite n'ikibazo cy'inzara kuko batarakirwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mberewe nabi ni no kuba kwakirwa nta nta muntu urakirwa kurara hanze inzara nayo na- i- igomba kutwica turashonje turamerewe nabi nukuri mujya bigenze gute
ugenze gute none umuntu ajya- atagiye kurondera ngo apacapace hirya no hino kandi nta naho nta n'akazi ubona Mm, nta- nta kazi ubona ni ukugenda gusega komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira ivuga yuko bitewe n'ubwinshi bw'aba barundi bari gusaba ubuhungiro bafashije bamwe babimurira mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira bakuwe muri sange aba barundi bakomeje guhungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga yuko bahunga umutekano muke barahunga mu gihe abandi nabo barimo bataha cya mbere na mbere kiducavuga kugira ngo duhitemo gutaha mu burundi iwacu ni ukuvuga twebwe nk'uko turabafite turabakimbitse twebwe abagore bacu bagiye gusenya bakabafatirayo bakabakorera bya kurambi hariho n'abayurutwa ntitubimenye muri uyu mwaka impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu zo mu nkambi ya mulongo na rusenda zatahukanwa ku bushake bwabo mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo harabayirwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine nyinshi muri zo ziba mu nkambi ya mulongo na rusenda vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gusa isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kiloherutsi ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kiloherutsi ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kiloherutsi ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kiloherutsi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu burundi aho abahinzi bo mu ntara zitandukanye bamaze umwaka batanze amafaranga yo kugura ifumbire ya kizungu bakavuga ko kugeza ubu batarayibona ishyirahamwe fomi rikora iyo fumbire rivuga ko ridahabwa amafaranga ahagije yo kugura ibikoresho biyikora gusa ryemeza ko rizashobora kubona nibura ingana na mirongo itatu ku ijana y'ikenewe minisitiri w'intebe w'u burundi yategetse ko abahinzi batahawe ifumbire umwaka ushize bagomba kubanziriza abandi mu kwihabwa eloge wirikaneza byifashe bite abahinzi mu ntara ya cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'uburundi umushikiranganji wa mbere ngira ko buca bwukamwo bavuga ko batanguye kuronswa ifumbire nabi nabi ariko iyo barihiye amafaranga umwaka uheze mu gihe cici n'ubu ntibarikubita ururabwe abaganiriye n'ijwi rya amerika bifuza ko umwavu w'ikizungu wacuruzwa mu mwidegemvyo watangwa n'utagiyemwo ukuriko babivuga byari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirira mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi c'indimo ntiduhomba ifumbire tubuze ifumbire ariko indimo zipfuye twaragize ikibazo c'umwavu ko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe n'uno munsi turacarindiriye ifumbire twasavye ntiturayironsa murumva yuko iyo umuntu ataronsa ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke wari gutera ibiro bitanu dusanga uriko uratera ibiro bibiri canke ikiro kimwe n'inusu ntiboza na sezo a na sezose tutarayironka benshi barase gusubira kwiyandikisha mu ifumbire ya sezo a kubera n'iya sezose batayironsa twosaba yuko leta umuvyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigo fomu ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu no mu ntara ya bubanza mu burengero ihanurwe na cibitoke nico kimwe abo bagabo b'abirimizi bamenyesha ko hejuru y'ukuba batararonka umwavu w'ikizungu muri kino gihe c'agatasi n'ifumbire bishuriye umwaka uheze batarayironswa none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avanse tukongera tukakombora none turu- tureka kuronka gute sindi kubugura ifumbire bamaye ubuceto nkumva bica bimbana ibibazo ko botunganya hamwe umurimi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire nta cyizigiro mfise kuko nk'uno- nk'ubu harihageze ko mvumbira mu nama yiwe ya mbere umushikiranganji wa mbere mushasha Gervain Ndirakobuca yagiranye na babura matari yasavye kwirinda kwitohera ikibazo c'abataronkejwe ifumbire mu mwaka uheze kitavuye mu nzira aba bantu bose barishe ifumbire yabo ya sezonse batararonka ifumbire ikintu ca mbere kihuta basomene poroshene baronse ifumbire bahombye umwimbu bacongera bahombera ifumbire dusigara turwana n'ibindi ubwo abo bantu bamaze kuronka ifumbire yabo ya sezonse bataronka isoariyeri zibanze zivemwo ariyo guma baza bongereza ko bafise amariyeri y'amatoni n'amatoni muzompera raporo mumbwira yuko ifumbire yabo yaduze bayironse abo muri sezonse muri fomi bemeza ko ata mafaranga y'agaciro bafise kugira ngo barangure ibikoresho bihagije hanze y'igihugu mu nama y'umushikiranganji wa mbere na babura matari emenegide manyange cegera c'umuyobozi mukuru wa fomi yasiguye ko ibice mirongo itatu kw'ijana vyonyene vy'umwavu ukenewe arivyo bishobora kuboneka itariki zitandatu z'uku kwezi kw'icyenda niho ibiharuro by'ifumbire abarimyi basabye byadushikira mu ihinguriro fomi komande amatoni ibihumbi mirongo ine na bitandatu n'amajana ane na gatandatu tukongera ko rya deni ry'umukiriya rya totahaza turi ku bihumbi mirongo itanu turi muri kagatasi nyene ubu bose bagira bati mu ndwi zibiri murabe ko muba mwaduhaye ifumbire yose hakabamo kandi gusunikana kw'ibikoresho dukoresha amateri pomiyeri twebwe muri rusange mu guhingura tugeze ku matoni yababa ibihumbi cumi n'indwi kuri ayo matoni yababa ibihumbi mirongo itanu dusaba urumva ko turi ku bice mirongo itatu na abarimyi bakoresha umwavu wa fomi bavuga ko utabira neza uyu mukenyezi ni wo mu ntara y'amakamba mu manuko hangeri umuntu yatanze hangeri y'impeshi twarayishimye ahanini aho imvura yaguye neza ntaco twagaye iyo fumbire nta na kimwe ikirere kigenze neza uwo yatanze hangeri y'impeshi yobandanya atanga iyo fumbire umushikiranganji yajejwe uburimyi n'ubworozi sanctus niragira aremeza ko ishyirahamwe fomi ridashobora guhingura ifumbire yose ikenewe mu burundi igihe yarigendera ku munsi munsi wa mbere w'indwi ariko yavuze ko riko ryagura ibikorwa kugira rishike kuri iryo hangiro urabona yuko hari agahaze mugabo rino hinguriro fomi bariko baragura inganda zabo nabonye ko hariho urundi ruganda bariko barubaka kugira ngo babandanye bishyura ku byo bariko barasaba kubera bibandanya byongerekana mu minsi yeze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hari zimwe mu ndongozi zinyegeza ifumbire y'ikizungu kugira zigurishe menshi cagabishije ko azofatwa abazohanwa bikomeye aha yari mu nama na Buramatari mu kwezi guheze kandi naho ndabakumbuye bose nkavumburira rimwe botavuga ngo ngo narota nabwiye umuntu n'ubu nyene genda ku musenyi ku muntu y'ipfuku uza gusanga ifumbire aca kwereka imirima azoyishira baragenda cayisanga bambwira ngo sinzacabikiza hose ne numva ko ntacabika iyo mwamwemera imana mwari kumenya ko no munsi y'igitaka c'iwagihazi bamwe mu bahinga bazi ibijanye no guhingura umwavu bemeza ko ishyirahamwe fomiri rifite ubushobozi bwo guhingura ifumbire idakoreshwa mu rundi honyene ahubwo ishobora no gushorwa mu mahanga mu gihe baramuka rironse ivyangombwa byose amakuru y'ijwi ry'amerika rifise ariko atamutegetsi arayemeza avuga ko hoba hari abagwizatunga bashora umwavu wa fomi mu gihugu kibanyi ca kongo aho ugurwa amafaranga menshi kandi ukagurwa mu madolari erode burikaneza ijwi ry'amerika ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye anisabine umukunzi nigena roje niwe uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu babazwa impamvu batari kubyara aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu ipfunwe kwiheba ndetse n'ibindi hari naho rero usanga imiryango ibizamo bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru ugasanga rero uwo muryango uhozwa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore ugusobanukirwa rero ibitera iki gitutu ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu
umuryango wa sibomana davide w'imyaka makumyabiri n'umunani n'umugore we w'imyaka makumyabiri n'itanu batuye mu karere ka ngoma bashakanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rero bamara imyaka igera kuri itatu batarabyara icyakora ku bw'icyo bavuga ko ari umugisha w'imana uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri urumva rero ko bagiye kuzuza amezi atatu avutse uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva
byari mu mwaka wa kabiri kuko tuba tumaze umwaka ubundi iyo uzanye umugore akagira amahirwe atitwanda ako kanya ariko uwo mwaka we ukwezi kwarashize amezi atatu ane ati twarabivuze eh, ati twarabivuze kuri uwo mugabo atabyara umugore arabyara mbese ukumva ni njyewe bari bakikamiyeho cyane bajya kwa muganga bakababwira ko kwa muganga ko nigi- nagiyeyo barampima basanga ni muzima n'umudamu arapima asanga ni muzima aramubwira ati mwihangane muzabyana nta kibazo mwese muri bazima ni iminsi bitarajya ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri mu- muri ibyo bibazo nyine nk'umuntu yarazaga akamarabika twaba cyane cyane nko turi nko- turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka ukumva nk'umuntu ateruye nk'ikijambo akavuga ngo ariko hano turi gukorana n'umuntu witwa ingumba nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atari we wiremye imana ariyo ariyo yamuremye igihe nikigera umugabo imana yansibije bizagenda bite ugasanga nyine barimo bara- bara- baranshyiraho igitutu cyane kirenze njyewe nkumva ntacyo bimbwiye imana ari izankorera imirimo igihe cyaranageze numva nanata n'urugo nkagenda bakaza bakagenda inama umugabo umugore ati va muri urugo ugende ntabwo umugabo wabyara baba bwatuma umwana wa runaka ngo akugereho ko yaragucunaguza ahubwo ati we ntabwo uzabyara umwana kandi ibyo akabikura mu babyeyi biwe nawe akabikugezaho kumva ni ibintu bibabaje cyane ntabwo byabishimiye umudamu yarabyumvaga agatuza nawe nkabyumva nkatuza kuko ziza kubaho ntabwo tuba tukiri kumwe aba yarasubiye iwabo nanjye ndi jyenyine Eh, nta bindi numvaga birenze kuri jyewe numvaga agomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga oya nabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ariwe yaba- yaba abyara cyangwa atabyara we yihanganye aguma mu rugo turabana igihe kigeze tubona aribwo imana yadusubije kuduha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi nakita reka duhe n'umubyi- n'uyu mubyeyi atubwire uko byari bimeze icyo gihe byagenze gute abantu bababwiraga ngo iki mwembi nyine nabaye nyagira barambwira ati sije gukora iki wundi kuri wa mugabo atabyara ubwo ngubwo bibaye ngombwa ndangije nawe ati se ko umuntu ari imana ariyo imuha ugira ngo abantu nibo biha ni uko ubwo ngubwo ni uko nta kundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri twebwe kuko twarasengaga bikomeye mwabyitwayemo mutego twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko imana niyo itanga urubyaro ni izihe nama mwagira abo bantu bu- bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze imiti inama nagira abantu nk'abo rero bazana abagore bibwira ko bahita babyara kandi ubundi imana ariyo itanga nakagombye kumenya ko imana ariyo igomba kuba yakugenera ikanakwambura kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara utagomba kumuseka ahubwo ugomba kumusabira nawe akazashyira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara bagomba guhumurizanya bo ubwabo uko babana bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza ntibakumve ibyo hanze kuko ibyo hanze birasenya ntabwo byo byubaka
ngira ngo mwiyumve ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanagezaho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa bakaba bagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumu bakaba bahumurizanya reka dushimire uyu muryango wa sibomana davide ku buhamya badusangije tunashimire noel imana ishimwe baganiriye aha rero twumvise ingaruka zikomeye zageze kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete ibyiteze barasebywa mu ruhame imiryango irabahagurukira bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe n'aho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu
ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera n'aho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe igira izihe ngaruka ku bagize umuryango kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu noel imana ishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'uburasirazuba aho ni mu karere ka kirehe ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara kororoka no kwagura umuryango reka twumve ibitekerezo byavuye mu baturage batandukanye
ubundi abaturage kugira ngo babane ni ukugira ngo bajyane muri uwo muryango iyo babonye umutabye rero bahita babona kuri nk'ikivumwe kuri nk'igicibwa mbese ku ku buryo iyo nk'iyo uri mu bandi bagukumva utari nk'umugabo ubwo bigatuma n- n- biviramo no kwiheba nyine baba bagira ngo wungure umuryango ubwo rero wajya mu bandi bakaguca ngo ntabwo uri umuntu ntacyo unamaze waba uri umugabo ati va mu bandi nta n'icupa ugomba gufata waba uri umugore ati uravuga iki ko utabyaye ni ubu impamvu ntaho gushingira iyo utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntiwitwa umugabo nteka da neza ubwo yakitwa umugore atarabyara nteka ntibibaho kwa kundi habaho ingaruka uca hirya waca hino umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho mu rusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize ni abantu bari ahahanze aha umugabo iyo agiye ku kabari mu ntamwe mumaze umwaka mutabyara baramubwira ati uriya nta mugore ufite nirukana umugore uza n'ubyara oya bagomba kubyara kuko baba bagira ngo bungure umuryango ariko nyine ha- turabafite hano batabye turabazi Aga- agato- umugore umugabo akamu- mu- umuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabyaye tubiri iwanyu ibintu gutyo na gutyo na gutyo ariko ubundi imana niyo ibigenga hari n'igihe cy'uzu- ushobora kuzana umugore mukiha intego yo kuvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo ki turi gushakishamo ubuzima Eh, anyway, abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko muba mubona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye bakavuga ati se bari abantu buriya ntiharimo umuntu buri muri mutabyara ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara ari wa mugabo arakubwira ati tu n'ubundi wowe nagubyara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe ariko ubundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukavuga ati mana uzansubize nanjye mbone urubyaro mbone umwana nk'abandi
Ati iyi myumvire ituruka ku kuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati igihe rero bitabaye niho usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba yewe umugore ntaba akizwa umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu noel imana ishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuhite ubyara zirimo no guterwa ipfunwe ryo kujya mu bandi ndetse hakaba haziramo no kwiheba hari umwe wagivuze ati hari igihe mubana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko ya myumvire iri muri sosiyete bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se n'ayo magambo aza nyamara abayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko kubw'ibibazo bitamuturutseho inda iza kuvamo muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki mutari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru tuganira rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana akarira noneho yahura n'abamubwira ngo ewe ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntabwo ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiriye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo inzobere mu mibanire ya muntu rero manze ndore thierry jean pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi ba hafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara ibi babishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco wo kubyara ari amaboko bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore n'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyane mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko bungutse amaboko eh, umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko eh, bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi icyenda ukabona nta gahunda yo kubyara ya vuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha eh, ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ati ese aba bana bararozwe ese aba bana baba bafite gahunda yo kutabyara vuba ibyo rero bituma eh, bamwe bakabashyiraho igitutu icyo dukwiye kumenya ni uko kubyara eh, ubundi bitangwa n'imana ibinyujije mu bantu rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu y'uko ababyeyi bashyira abana ku gitutu cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye bishobora kuba ari amahitamo yabo bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo hakorwa iki kuri wa muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango eh, ubegereye eh, bagirana ibibazo ariko nabo ababyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe tujya tubibona eh, rimwe na rimwe icyagakozwe ni iki ni uko eh, niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba reka tuyite gutyo eh, iyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi ni uko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge ufite nabwo buryo bwo kwiyobora eh, ku buryo batakomeza kuburebera muri ya ndorerwamo yo kuba bakiri abana
reka nkwibutse ko iki ari ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka cumi k'ikinamicungirahugire inshuti bakunze ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka nakire christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu rwanda christi ikaze cyane urakoze kuba ikaze cyane bakunzi bacu b'ikiganiro tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko dukomeje n'ubutumwa reka duhere ku butumwa bwa nsengimana marc uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu burundi umuhinga aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi naho emmanuel wo ku ruhuha mu karere ka bugesera yagize ati imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi naho liliane we yagize ati imbuga nkoranyambaga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko dukomeje n'ubutumwa bwacu ezekiel we agira ati imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu zanzimana sabe aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu bakunzi b'ikiganiro ejo ubutumwa bwa none tubuhiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara tureba ingaruka bigira tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike kuri wowe rero tutatangiranye twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka kirehe mu ntara y'uburasirazuba bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri itatu utarabyara aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera n'aho umugabo yumva yata urugo usibye ibyo rero kandi twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu manze ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara ndetse kandi mwakurikiranye agace ka cumi k'ikinamicungirahugire
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu ndetse n'andi makimbirane bakunze b'ikiganiro ejo rero aha dusoreje icy'uyu munsi mbashimire mu mwese mwabanye nanjye mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo nshimire kandi n'ijye na roje wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe nanjye anisabine umukunzi mukomeze kugira ibihe byiza
atubereye ejo ejo ejo
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagomba mwumva kuri mikoro ni nabo bateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo